Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda muriyo neza nshuti mwese muri kumwe na federica nkundikije mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri isaha igipolisi ca uganda catangaje ko hari abarundi mirongo ibiri na bane bapfunzwe kuva mu ntango zo za kuno kwezi kwa mbere bafatanywe abaganda babiri kwezi kwa kane ku mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abakenyezi n'abigeme bashika ku mirongo itatu barafatiwe nyine n'igipolisi ca uganda mu gihe bariko baragerageza kugenda canke kujanwa mu bihugu vy'abarabu
uyo ni metre prime mbarukeye umukuru w'ishyirahamwe rirwanya urucuruza rw'abantu mu rundi mu burundi abanyagihugu bahuye n'imyuzure muri zone ya gatumba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri hanyuma bakimurirwa ahahoze hitwa sobera kuva icyo gihe barabandanya kubaho mu buzima bugoye cyane basaba leta n'abandi babishoboye kubafasha muri somaliya bagwanye murwi al-shabab bishe abantu batari munsi ya batandatu no munsi ku wa gatanu mu gitero bakoze mu mihana iri mu gice cyo hagati muri somaliya batujijwemwo mu ndwi iheze muri leta zunze ubumwe za amerika umunsi ugize kane inama nshingamateka idafise umukuru wayo aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntihagiraho muja ni mu kanya amakuru avugwa hirya no hino ku isi leta ya cad yatangaje ko yatesheje umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu no gufuta ibwirizwa shingiro iyi nkuru yatangajwe n'umuvugizi wa leta ya cad tugiye kwishikirizwa na mugenzi wacu fidele niyongabo
umuvugizi wa leta aziz mahamad saleh yatangaje ku munsi wa kane ko abantu cumi n'umwe bateguye uwo mugambi harimwo abasirikare n'umwe mu baharanira agateka ka muntu bahagaritswe mu kwezi guheze barungikwa muri sentare nkuru ku mugwa mukuru njamena sale amenyesha ko ubutungane buriko buragira itohoza kuri abo bantu bagirizwa kuba bari bafise imigambi yo kugeramira ibwirizwa shingiro kuja hamwe mu mugambi w'ubugizi bwa nabi no kuba bafise ibigwanisho abo bantu cumi n'umwe bagirizwa bose bari abasirikare kiretse umwe yari mu baharanira agateka ka muntu yitwa beradin tarwiwo yagirijwe ko yageramiye umutekano w'igihugu kandi yari afise ibigwanisho mu biciye kubiri n'amategeko icuka kibi cariyongeye muri Chad mu mezi ya vuba igihe haba imyerekano itari bwibonekeze imbere yaho yo kwiyamiriza leta Mahamad Idris Deby yatangaje ko ari we mukuru w'igihugu inyuma y'urupfu rwa se wiwe mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2021 aho kubahiriza ibwirizwa nshingiro ku bijanye n'isubirizwa ry'umukuru w'igihugu abatavuga rumwe na leta bavuze ko icyo gihe yari kudeta yamara mu nyuma yaho baremeye mahamad idris debi nk'umutegetsi mfatakibanza mu kiringo c'amezi cumi n'umunani abakurikirana ibintu bavuga ko ihagarikwa ry'abantu cumi n'umwe bikekwa ko bariko bagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu ari akigoro ko kunumya abatavuga rumwe na leta
urakoze fidele abagwanye mu rwi al-shabab bishe abantu batari, batari munsi ya batandatu n'umunsi ku wa gatanu mu gitero bakoze mu mihana iri mu gice co hagati muri somaliya batujijwemwo mu ndwi iheze ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu fidele yongabo
leta ya somaliya n'abagwanyi bakorana nayo baratujije abagwanyi ba al-shabab mu bice bitari bike kuva batanguye ibitero bikomeye mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze nyamara abo bagwanyi bishuye mu gukora ibitero bitari bike harimwo ibitero vy'amabombe ku mugwa mukuru Mogadisho bishe abantu batari munsi ya mirongo itatu na batanu bakomeretsa abandi mirongo ine ku munsi wa gatatu ni igihe baturitse amabombe yari yatezwe mu modoka zibiri mu gisagara ca Mahas kiri hagati mu gihugu igitero c'uno munsi kwa gatanu cakozwe mu mihana yahitwa Hiloule mu ntara ya Hirshabele abasirikare ba leta ya Somalia n'abagwanyi bakorana bari bafashe mu ndwi iheze abagwanyi ba al-shababu bakoze ico gitero muri iyo mihana mu masaha y'ibisabisho mu gitondo cuno musi wa gatanu hafi y'isaha cumi n'imwe yo mu mutwenzi muri ako karere mohamed hussein umwe mu baba mu mihana ya hiloule gab atangaza ko ukurasana kwakwirikiye aho abakoze ico gitero batujijwe abasirikare ba leta n'abagwanyi bakorana bari mu bantu batandatu bishwe atangaza ko muri iki gihe ingwano yahagaze ko atazi yitigiriye nyakuri c'abapfuye mugwi Al-Shabaab watangaje ko wasubiye kwigarurira iyo mihana kandi wafashije imodoka n'ibigwanisho yamara abahaba baratera ivyatsi vyatangajwe n'umugwi Al-Shabaab
urakoze fidele tukivuga kuri afurika kandi igipolisi ca kenya catoye ikiziga ca edwin chiloba umunyakenya yahanira agateka k'abakundana basangiye igitsina ico kiziga kiri mu isandugu y'icuma mu burengero bw'igihugu inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidele niyongabo
abadereva b'amatagisi moto bahaye igipolisi amakuru yerekeye ikiziga ca edwin chiloba inyuma y'uko babonye iyo sandugu ijugunywa ku ruhande rw'ibarabara n'imodoka yariko irengana nimero zayo zari zihishijwe ibinyamakuru the standard and the daily nation nibyo byatangaje iyo nkuru bisubiramwo amakuru yatanzwe n'igipolisi ibisigarira vya edwin chiloba yaranira agateka k'abakundana basangira ibitsina vyatowe ku munsi wa kabiri hafi y'igisagara ca eldoret mu gice ca usin gishu aho yagirira imirimo y'ubudandaji ijanye n'ivyerekeye imideri nk'uko bitangazwa n'ishirahamwe ryigenga riharanira agateka ka muntu muri kenya kenya human rights commission iryo shirahamwe ryamenyesheje mu butumwa ku rubuga twitter ko yishwe bunyamaswa hanyuma atabwa mu karere kari hafi y'igisagara ca eldoret n'abantu bamwishe batamenyekanye bimenyesha ko biteye impungenge bikomeye kubona ubwicanyi ku banyakenya bakundana n'abo basanga ibitsina bubandanya kwiyongera umuvugizi w'igipolisi ca kenya Resila Onyango yatangaje ko azogira icyo avuze ku rupfu rwa Edwin Chiloba mu bihe biri imbere ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abasanga ibitsina muri Kenya ryamenyesheje kuri Twitter ko ribabajwe cyane n'iyicwa rya Edwin Chiloba rimenyesha ko yari umuntu yitanga atiziganya mu rugamba rwo guharanira agateka k'abakundana n'abo basanga ibitsina
urakoze fidele muri leta zunze ubumwe za amerika igitigiri c'abashomeri caragabanutse mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka urangiye mu gihe ubuzi bwiyongeye cyane muri ico gihe ido n'ido y'inkuru na mugenzi wacu fidele nyongabo ubuzi bwariyongeye mu buryo butari bwitezwe nk'uko vyerekanywe n'icegeranyo ca leta co ku munsi wa gatanu vyerekana ko isoko ry'akazi ryavyifashemwo neza isoko ry'akazi ryari ryabaye igisata cari cateye amakenga mu gihe banki nkuru y'igihugu yari ikora kugira itume ifaranga ry'igihugu ritabandanya guta agaciro mu gihe banki nkuru ya amerika yadugije inyungu ku ngurane inshuro zitari nke ibitigiri vy'abaronderakazi vyagumye bihagaze neza cane abategetsi bafise impungenge ko imishahara iri hejuru cane ishobora gutuma urugero rwo gutituka kw'idolari ruguma ruri hejuru mu kwezi guheza abatangakazi barongereje abakozi ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri na bitatu mu kwezi kw'icumi na rimwe bari ibihumbi bibiri n'amajana atanu na mirongo itanu na bitandatu yamara ivyo biharuro vyo mu kwezi kw'icumi na kabiri biracari hejuru y'ivy'abahinga bari biteze nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe akazi urugero rw'ubushomeri rwaragabanutse ruja kuri bitatu n'ibice bitanu kw'ijana
urakoze fidele kuri ayo makuru yose avugwa hirya no hino ku isi ubu dushikirije tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri youtube facebook twitter na instagram voa radio yacu mu kanya amakuru yo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini Uh, ya makuru tuyatangure mu gihugu ca Uganda aho igipolisi ca Uganda catangaje ko hari abarundi mirongo ibiri na bane cafunze kuva mu ntango za kuno kwezi kwa mbere bafatanywe abaganda uh, babiri mu manuko ushira useruko w'igihugu ico gipolisi cemeza ko bari bagiye kubagurisha ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu w'ijwi ry'Amerika Eloge Willy Kaneza
igipolisi cya uganda cemeza ko abarundi bafunzwe bagizwe n'abagabo mirongo ibiri na batatu n'umukenyezi umwe bahagaritswe ku itariki ya kabiri uku kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu itangazo ry'igipolisi cya uganda ryanashyizwe ku rubuga rwa twitter risigura ko abo bafungiwe mu gisagara cya kayabwe mu karere ka mpigi mu mpanuko bushira ubuseruko bw'igihugu bari mu modoka rimwe yari yabanje guhagarikwa n'abapolisi bajejwe uruja n'uruza mu ibarabara ku kirindiro co gusuzuma ca katonga muri kayabwe mu karere ka Kamigi inyuma yo kubona ko iyo modokari yarengeje abitwara niho mu nyuma bahava bamenya ko bari abarundi bagiye kugurishwa muri Uganda niko itangazo ryatewe ku mukono n'icegera c'umuvugizi w'igipolisi ca Uganda Claire Nabakarivuga uwo mukenyezi yatomoye ko abaganda babiri umudereva w'iyo modokari hamwe n'umukonvoyeri nabo nyene bafunzwe bagiriza urudandazwa rw'abantu abo barundi ubu bafungiwe ku kirindiro gikuru c'igipolisi ca Mpigi muri iki gihe tubandanya amatohoza nayo mushoferi n'uwo bafashanya bagirizwa urucuruzwa rw'abantu rudaciye mu mategeko niko vyatangajwe na Nabaka yongerako ko mu buhamya bwabo abo bari bagiye kudandazwa biyemerera ko bari bavuye mu ntara zitandukanye z'Uburundi bizezwa ubuzi bwiza mugabo Nabaka icegera c'umuvugizi w'igipolisi ca Uganda yemeza ko akenshi abantu nk'abo bisanga baroye gukoreshwa ibikorwa vy'ubucakara birimwo ugucuruza umubiri ku gahato kubw'amakuru atangwa n'igipolisi ku rubibe rwa mutukura uganda ihana na tanzania abarundi bafunzwe boba bururutse imodokari bariko bagenderamo mu gihe bari ku birometero bitatu vy'urubibe kugira ngo ntibamenyekane baca bankirwa kwinjira muri uganda baciye bagenda n'amaguru inyuma yo kumvikana n'abafasha muri ico gihugu babinjiza baciye mu kinywabi ibi cegera c'umuvugizi w'igipolisi ca uganda aravyemanga agashimira abapolisi bagenzi be n'abanyagihugu batanze amakuru ku gihe ku ruhande rw'uburundi aho abafunzwe bamu amuka umuvugizi w'igipolisi Desire Nduwimana yatubwiye ko bataramenyeshwa amakuru y'aba barundi bafatiwe mu Buganda ariko umukuru w'ishirahamwe ONST we ton frère rigwanya urucuruzwa rw'abantu yabwijwe rya Amerika ko yibaza ko bari baroye kugurishwa mu bihugu vy'abarabu Maître Prime Mbarukeye abivuga afatiye ku vyabaye muri kahise yatohoje ko mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abakenyezi n'abigeme bashika ku mirongo itatu barafatiwe nyine n'igipolisi ca uganda ku gataka ka uganda mu gihe bariko baragerageza kugenda canke kujanwa mu bihugu vy'abarabu nka oman arabiya saudite n'ibindi bihugu barubuke atwara nst we ton frere ahanura abarundi bashaka kuja gukora mu mahanga guca mu mashirahamwe azwi n'inzego z'igihugu ivyo bigo bitanu vyemerewe na leta gukora mwene ico gikorwa vy'ukuri ari imihora myiza yotuma abarundi vy'ukuri baheba inzira z'ibinywabi ivyo bigo bikazofasha no kugira ngo bitange umuco uwo ari wose ukenewe kugira ngo abarundi ntibaze basubire kuzimagirika nk'uko vyibonekeje mu myaka iheze florence bovin umukuru w'ishirahamwe justice ekite rigwanya urudandazwa rw'abantu mu biyaga binini amenyesha kurwaruka muri kino gihe ari rwo rubangamiwe kurusha yongerako ko abaja kugurishwa mu bihugu vy'abarabu cane cane baturutse muri ako karere ka afurika bakorerwa amabi menshi la jeunesse telle qui est visée en premier il faut vraiment urwaruka nirwo rubangamiwe ahanini amaleta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kurwanya ubwo rudandazwa rw'abantu mu rwanda baragerageje ariko mu burundi no muri kongo hoho n'akamaramaza mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu maleta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira z'abo baja kudandazwa hari abajanwa mu busambanyi hari abaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ivyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha
umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire ntiyabonetse kuri telefone kugira tubwire c'ubwo bushikiranganji buzi kuri ico kibazo ariko mu mwaka uheze umushikiranganji albert shingiro yishikiye mu bihugu vyo mu gigobe c'abarabu abarundi cane cane abakenyezi n'abigeme bakunze kugurishwamwo kuvugana uko ico kibazo coranduranwa n'imizi yahavuye afata ingingo hazaba hariho inzego zijejwe kubegeranya zikabaha inyigisho zijanye n'akazi bagiye gukora kandi zikabaha n'inyigisho ingene bijya bihugu bibayeho kugira ngo bashitseyo ntibazibashikeho bagira ingorane y'amasezerano cyane cyane araba abakozi bato bato kijyambere igihugu cya uganda gifata abantu bagirizwa urucuruzwa rw'abarundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe cataye muri yompi abagabo batanu bari baherekeje imiyabaga mirongo ibiri n'umunani y'abarundikazi bari bajanywe ahantu hatazwi ibitigiri bitangwa n'ishirahamwe OIM ryitaho abimukira ku isi vyerekana ko hagati y'ihumbi bibiri na cumi n'indwi n'ihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri abarundi bagera ku gihumbi n'amajana indwi na mirongo itatu na batanu bajanywe kugurishwa nk'inyagano mu bihugu bitandukanye cane cane mu kigobe c'abarabu eroje burikaneza ijwi rya amerika urakoze loge mu burundi abanyagihugu bahuye n'imyuzure muri zone ya gatumba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bakimurirwa ahahoze hitwa sobera kuva icyo gihe barabandanya kubaho mu buzima bugoye cyane basaba leta n'abandi bagira neza kubafasha bakabaho nk'abandi barundi ni inkuru dushikiriza hano mugenzi wacu thierry tiyarive ndayishimiye ari i kigali mu rwanda
ibyabo bifuza gusubiramwo biri muri zone gatumba komine ya mutimbuzi mu ntara ya bujumbura mu burengero bw'uburundi aho nta hantu hakunze kwibasirwa n'imyuzure y'amazi iyo myuzure bahunze yatewe na tanganyika hamwe n'uruzi rusizi yatesheje izaba abantu baharugwa mu bihumbi abo banyagihugu basigura ko batakironka ibya nkenerwa bya buri munsi muri site sobere inzara niyo igomba kutwiyica ntitukironka n'ivyo kurya umwasigagire nayumva ikizunguzungu singiraho ndonderera n'abagenzi nyine twese tubayeho nabi nka muri site nta na hamwe twirukira ngo umuntu agende kurondera nta hantu turi ntihameze neza nk'ubu unye tubangamiwe n'inzara tubangamiwe n'inyota tubangamiwe no kubura uburaro bwiza ukuntu twambara ntibimeze neza nta gasabune ntaki nk'iyo umuntu indwara imufashe abo bateshejwe izabo bavuga kandi ko n'amahema babamwo yamaze kubasazira ko aho usanga yaratabaguritse ibishobora kubatera indwara zinyuranye kubera imvura n'ugukanya nta n'imisegetera dufise umva imibu ni myinshi malariya zagwiriye bivanye imibu n'inzara umva byose birafatanye dufite ubuzima bubi cyane hano hantu amahema tuvuga ko adakwiye kandi anakwiye arava cyane iyo imvura iguye twamaca duhagarara nta muntu aryama imvura iguye mu gihe rero muri iyo site usanga abagize umuryango baba mu ihema imwe kandi ari ntoya cyane basigura ko ingaruka mba ari nyinshi cyane ku bigeme urabona nk'izi hema hari igihe uba ufise nk'umuryango abantu cumi ukajya usanga aba bose bakoraniye mu kazu kamwe hari aho usanga uba ufise umukobwa akuze cyangwa n'umusore akuze nyine wumva bojyama hamwe wumva byokunda ntibikunda zimwe mu ngaruka zo kuba mu buzima bw'ubuhema butonyi bw'amana n'abahungu n'abakobwa indakorera ni nyinshi baratwara inda ku bwinshi bivanye n'uko mu gihe amana n'abana kandi bakuze baciye ubwenge ico ingorane iguma igaruka ya ngaruka nyene yo kuba turi mu buzima nk'ubu twasaba ko bakadukorera rya rusizi banza kudukorera rya rusizi bagaca baza bakadusubiza mu zacu abatagikunda ko basubira mu zabo bari ku mushasha bakaraba bo bashira nabo abakunda nabo bakabafasha nabo bagasubira mu zabo ijwi rya amerika ryavuganye na tasiye sibomana arongoye umugambi w'abadasigana iprona utemewe na leta y'u Burundi mu byo uharanira harimo n'agateka ka zina muntu icyo abona kiraje ishinga ni uburaro bw'abateshejwe ibyabo barakenera aho barara heza ibifungwa barakenera gusubizwa mu zabo badakebye kubera uko bateba niko bagira ingorane nyinshi ziturutse ku buhungiro n'amabiri yose bijanye muri make rero abo bantu barakenera gufashwa ikintu gihambaye cyane bakeneye ni aho baba hashobora kuba hagutse urabona nk'umuryango urimo abana ugasanga baryamana n'ababyeyi n'ingorane zikomeye cyane tasiye sibomana anavuga ko hamwe atagikozwe ku miryango iba muri iyo site ari igihombo ku gihugu n'imiryango iba muri iyo site ahasaba leta gufata mu minwe ico kibazo umuti ukaboneka mu gihe ca vuba n'uruhombo runini ku gihugu ku babyeyi n'imiryango indero y'abana ikibagora kuko abamaze gutwara inshyushyu kubera ku bana begeranye babona ibyo batahora babona batari bwagere kubona ari abana b'abahungu cyangwa abigeme bakiri bato leta yari ikwiye gufata icyo kibazo nka mpamvu kugira ngo yaba ingene basubize mu zabo ibyo nabyo biraba ko baraba neza ingene bategura aho uruzi rusizi ruca abo bahuye n'ibyago by'imyuzurire yo muri zone gatumba bateranirijwe muri iyo site sobere kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri basaba kandi ko hokorwa ibishoboka byose kugira ngo basubizwe mu byabo ku bwabo muri iyi myaka irenga ibiri bamaze bavanywe mu matongo yabo amazi yamaze gukama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu kwezi kwa gatandatu umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye abatujwe muri iyo site abashiriye imfashanyo ico gihe yabijeje ko leta iriko iriga inyishu ibereye kuri abo ariko gushika n'ubu baracarindiriye icokorwa Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika i Kigali
urakoze tiarive igisirikare cya kongo gikorera mu minembwe muri teritora ya fizi caraye gitangaje ko kigiye kurasa abarwanyi bo mu rugwi twirwaneho ngo nibatashira ibigwanisho hasi canke ngo bave mu minembwe ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijuru ry'amerika vedaste ngabo ari uvira
ibi byumvikanye mu nama yahuje ubuyobozi bw'igisirikare cya FARDC bukorera muri brigade ya cumi na kabiri iri mu minembwe n'abashefu gakondo ndetse na bamwe mu bapasitori b'amatorero isoko yacu yadusobanuriye ko ubuyobozi bwa FARDC buvuga yuko bwasabye abitabiriye inama kubwira abasore b'abanyamurenge babarizwa muri twirwaneho gushira intwaro hasi bakavaho bakambitse mu marango ya minembwe bagasubira mu bimwe mu bice bari basanzwemo byo mu bijabo muri segiteri ya Tanganyika teritwari y'ifizi bitabaye ibyo bakaraswa ubuyobozi bw'iyi brigade ya FARDC ya cumi na kabiri iri mu minembwe bwasobanuye ko intandaro y'icyo cyemezo ari uko bagwanyi batwirwanaho barimo koroneli sematama na koroneli mitabo bavuye mu ishyamba rya bijabo baza gushindira ibirindiro byabo gakangara na kabingo kandi ari mu karere kagenzurwa n'igisirikare cya FARDC kamasa ndakize ni umuyobozi wa twirwaneho wavuganye n'ijwi rya amerika ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu yasobanuye ko zimwe mu mpamvu badashaka kuva mu minembwe ndetse no gushyira intwaro hasi ari ukwanga ko fardesi ishobora kwinjiza abagwanyi b'abamayimayi mu minembwe bakica imiryango yabo ntaho twova kuko kuva mu marango ya minembwe n'ubundi baba batubwiye ngo tuve mu minembwe ariko ni abaturage kandi abaturage ntawe bimiriwe kubagira ngo mu gihugu kuko turi iwacu kimwe n'abandi baturanyi bose babashi abapfurero n'abandi baturiye kino gihugu cya kano karere mweba bafata nk'abantu bitwaje ibigwanisho niba badufata nk'abantu bitwaje ibigwanisho ntibabanze bamenye nyine impamvu yatumye tubifata baze bayikemure nyine turabyemera turabifite barabifashe ariko rero ntibabanze bamenye impamvu yaduteye kubifata kubera uyu mwuka w'intambara uri gututumba mu minembwe hagati ya fardesi na twirwaneho bamwe mu baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bahunga imwe mu mihana bari basanzwe batuyemo iyo ni nk'ahitwa mu madegu runundu ndetse no kwa rugemeka santos mufashi ni umuyobozi wungirije wa sosiyete sivile mu minembwe abaturage barahunga kuko hano hagiye kubuka imirwano igizwe n'abo barundi bavuye mu burundi kuri komvasiyo ya leta ya kongo n'uburundi batari ya yase frdc yarabiyambaje twirwaneho nayo iravuga kuko ari abaturage ati twebwe ntabwo mwatungiye imyaka ine irashize ntabwo mwatungiye umutekano kurebana y'ingwe hagati ya frdc na twirwaneho byiyongereye kuvaho ingabo z'uburundi zigereye mu minembwe tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu muri gahunda yo gufasha ingabo za frdc guhasha imitwe yitwaje ibigwanisho itemewe gusa imwe mu miryango y'abanyamurenge ivuga yuko itumva uburyo igisirikare cy'u Burundi kiri muri gahunda yo kurasa twigwaneho gusa gisize indi mitwe yitwaje ibigwanisho irenga mirongo ine iri muri teritwari za Fizi Uvira na Mwenga kandi imaze imyaka yica abanyamurenge itangaza inababaje ni ukuntu abasirikare b'abarundi bifatanya na FARDC bakifatanya na mayimayi ubu tuvugana bashika bava i burundi bahitiye kwa kigangara na gapapa bo ni abamayimayi baca za masango na za mitenge baciye mu maka ya bamayimayi bageze hano mu minembwe bahasanze abamayimayi bakorana na burigade ya cumi na kabiri iyobowe na rugabisha n'ubu barahari ikindi bazanye n'ingabo za mayimayi zahoze ziyobowe n'uwitwa mushombe ubu kuri none ziyobowe n'uwitwa rushaba hata abasirikare mirongo ine bari kumwe n'icyo gisirikare cy'u burundi n'ubundi bari kumwe n'abasirikare ba gumino bakorera ino misozi miremire abitwa ba fureko bamwe mu bayobozi b'abaturage babajije ubuyobozi bwa FARDC buri mu minembwe impamvu bukorana na mayimayi mu kugwanya twigwaneho bwavuze yuko budakorana na mayimayi ko ahubwo bafite gahunda yo kurasa imitwe yose yitwaje ibigwanisho nidashyira imbunda hasi twagerageje kuvugisha igisirikare cy'u Burundi kiri mu minembwe nacyo gishinjwa n'iyi miryango y'abanyamurenge gukorana na mayimayi na gumino ntibyadukundira gusa andi makuru dukesha bamwe mu baturage b'abanyamurenge batuye mu rurambo na bijombo yemeza yuko aho ingabo z'uburundi zagiye zinyura mu mihana y'abanyamurenge iy'abapfurero ababembe ndetse n'abanyintu nta muntu uzasagariye kuva ku wa gatatu tariki ya kane y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu umuyobozi mukuru wungirije wa fardes ushinzwe intambara general majoro ciko kitambwe wari mu ruzinduko mu minembwe yahamagariye abaturage kwitandukanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
urakoze vedaste tugaruke ngaha muri leta z'ubumwe za amerika aho tugize iminsi tubabwira ikibazo cyo gutora umukuru w'inama nshingamateka uh, umugambwe wa repubulika ni bufise amajwi uh, ibibanza byinshi akaba ari wateza gushikiriza umukuru w'inama nshingamateka ariko haraheze iminsi ine ico gikorwa kirangurwa ariko haraheze inshuro cumi n'imwe ntiyashoboye kuronka amajwi akwiye amajana abiri na cumi n'umunani uyu munsi hariko harabaho ayandi matora muri iki gihe turiko turavugana uh, turiko turabashikiriza amakuru ama, amatora ariko araba ariko naho uh, bisa nuko umutegetsi yatezwa kuja muri ico kibanza ku giti c'umugambi wa repubulika kevin mccarthy asa n'utaza gushobora kuronka amajwi akwiye kugira ngo abe umu um, kuri w'inama nshingamateka iyi nkuru rero mugenzi wacu tomase kamirindi yarayikurikiranye kuva ejo yibaciriye ku mayange nk'uko babyemeranijweho ejo bundi kuwa gatatu abadepite batowe basubukuye itora ry'umuyobozi wabo sipika ejo saa sita uko byagenze kuwa kabiri no kuwa gatatu baraye batandukanye nanone ntawe bemeje buri gihe ikibazo gihora ibubisi mu barepublikani bafite ubwiganze mu mutwe w'abadepite nyuma y'amatora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize n'intebe zabo magana abiri na makumyabiri n'ebyiri kuri magana abiri na cumi n'eshatu z'abademokrata kuwa kabiri batoye inshuro eshatu niko byagenze inshuro eshatu no kuwa gatatu ejo rero kuwa kane batoye inshuro eshanu batandukana saa mbiri y'ijoro ni ukuvuga saa cyenda y'ijoro mu burundi no mu rwanda abarepublikani buri gihe batanga kandida umwe witwa kevin mccarthy noneho abamurwanya bo mu ishyaka rye bagera kuri makumyabiri b'abayoboke b'uwahoze ari umukuru w'igihugu donald trump nabo bagatanga uwabo mccarthy ahora abona amajwi y'abarepublikani ari hagati ya magana abiri na magana abiri n'abiri ntajya arenzaho andi majwi yabo bayanyanyagiza mu bandi badepite batowe cyangwa no ku bandi bantu batari abadepite batowe inshuro nyinshi hari abahaye ijwi ryabo donald trump bityo abarepublikani bananiwe kugira uwo baha muri bo amajwi magana abiri na cumi n'umunani akenewe kugira ngo abe sipika abademokarate nabo bavuga ko nta jwi ryabo na rimwe bashobora guha umurepublikani kugira ngo ratagira umurepublikani utsinda ababo batora bose ni magana abiri na cumi na babiri bahora inyuma ya kandida wabo umwe rukumbi hakim jeffries umwirabura wa mbere na mbere mu mateka y'amerika uyoboye itsinda ry'abadepite ba rimwe mu mashyaka abiri ya mbere akomeye mu gihugu nawe ntashobora kubona amajwi ya ngombwa kugira ngo abe sipika kuko abademokarate nyine batagejeje ku ntebe magana abiri na cumi n'umunani kandi abarepublikani nabo nta n'umwe wamutora imirimo yose ijyana n'iri tora rya sipika iyobowe n'umwanditsi mukuru w'umutwe w'abadepite we si depite ariko ni umukozi mukuru gusa uhoraho inshuro cumi n'imwe zose abadepite batowe bamaze bashakisha sipika ntaboneke birashyira igihugu mu gihirahiro kubera inteko ishinga amategeko congress itaruzura abadepite batowe ntibashobora kurahira igihe cyose batarabona sipika nta tegeko bashobora gutora nta komite cyangwa komisiyo bashobora gushyiraho ntibashobora rero kugenzura imikorere ya guverinoma muri make nta murimo n'umwe bashobora gukora mu gihe badashobora gutora amategeko sena nayo ubwayo ntiyabishobora kugira ngo itegeko ribeho rigomba kwemezwa n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko congress sena yo yarahiye kuwa kabiri nk'uko byari biteganijwe ikibazo ni ukumenya niba bizakomeza gutya kugera ryari cyangwa se niba ishyaka ry'abarepublikani rizabona umuti vuba benshi muri bo bavuga ko bari mu mishyikirano ariko ntawuzi icyo bateganya si ubwa mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika gutora sipika bijemo ingorane kuva kuri kongere ya mbere na mbere mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda ubu bibaye ubwa cumi na gatanu akenshi na kenshi ariko ntibirenza gutora inshuro eshatu gusa nko mu gihumbi magana umunani na mirongo ine n'umunani batoye inshuro mirongo itandatu n'eshatu n'inshuro mirongo ine n'enye mu gihumbi magana umunani na mirongo itanu n'icyenda umwaka byafashe igihe kirekire cyane mu mateka kurusha ibindi bihe ni mu gihumbi magana umunani mirongo itanu na gatanu mirongo itanu na gatandatu icyo gihe abadepite batoye mu gihe cy'amezi abiri batora inshuro ijana na mirongo itatu n'eshatu mbere yo kwemeza umuyobozi wabo sipika ariko ubwa nyuma byaherukaga ni mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na gatatu hashize rero imyaka ijana icyo gihe uwabaye sipika yatowe ku nshuro ya cyenda ubu rero bizamara igihe kingana iki nta n'umwe ubizi nta n'umwe abizi nk'uko mubivuze Thomas kuko niyo nshuro ya cumi na kabiri iriko iraba muri iki gihe turiko turavugana isa n'ihava igorana n'aho Kevin McCarthy yashoboye kuronka bamwe b'intagondwa ashyira ku ruhande rwiwe arashobora kutaronka amajwi amajana abiri na cumi n'umunani Bash- eh, nshuti mwese rero bavandimwe mwakurikiranye ikiganiro cacu kuri iyi saha turabashimiye cyane rwose turashimiye n'umuhinga dufashe mu buhinga bw'ivyuma Ah, justin tukaba dushimiye kandi na aloise yegeranije ibiganiro mugire amahoro nimugoroba mwiza mwese